הנה לדיור אישגוי ימליקה. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mungu itariki zitanu y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na federike nkundikije
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nk'uko mubimenyereye rero ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga kuva aho umwunganizi mu biganiro bihuza abarundi asozereye imishyikirano y'inshuro ya kane hagati y'abarundi akanatangaza ko agiye gushikiriza inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu ibibazo vya politiki hamwe n'intambamyi mu burundi bituma kumvikana vyabaye ingorabahizi abanyapolitiki barabandanya gushikiriza aho bahagaze ku vyerekeye inzira yofatwa hari abavuga ko abatetsi bo mu ntara ari bo bo muri afurika ari bo bakwiye kuremera leta y'uburundi kugira ngo yemere kuganira n'abanyapolitike bose barimo abanyapolitike leta ivuga ko bagize uruhara mu kudumbanya umutekano mu burundi hari n'abavuga ko abanyapolitike bari hanze bakwiye gutahuka bagahabwa umwidegemvyo kugira ngo batangure ibikorwa vya politike byo kwitegurira amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mbega ku bwanyu inzira nyakuri mubona abanyapolitike bakwiye gufata kugira ngo abarundi batekewe n'ubw- n'ubukene ntangere abarundi bari mu buhungiro abarundi bicwa hamwe n'abarundi bacumukuriye muri aya mabi bashizwemo n'abanyapolitike bakunda inda zabo nk'uko vyashikirijwe mu biganiro muri isanga vyinshi baruhuke bahabwe agateka bateshejwe kuva uburundi eh, bukicikukira aho bagiye baratwarwa mu njyane z'amoko n'intara n'iyihe kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi turi kumwe eh, na madame alice zomukunda yigeze kuba vice perezida w'u Burundi eh, akaba muri iki gihe ari umukuru w'umugambwe imvuga kuri eh, turi kumwe ka- turaza kuba turi kumwe kandi na madame marie louise baricako eh, turacamurondera telefone yiwe eh, iriko iragorana ariko turamubona yahora yigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba yarakoze nawo mu mashyirahamwe mpuzamakungu turi kumwe kandi na madame pasikazi minani ah, ariko arasozera amashuri ya doctora ah, muri kaminuza mu gihugu ca canada Eh, imbere y'uko ndabaha ijambo abafasoni reka mutubwire aho muri hose mbega abafasoni mu- muriwe neza Eh, muratwumva madame alice madame eh, pasikazi minani madame alice nzomukunda muri ngaho yego me turi hano murakomeye yego turakomeye
Ego turacarondera madame euh, euh, Louise Marie Louise Baricako nibaza ko mu kanya tumubona ariko imbere yuko ndabaha ijambo fasoni nashaka tubanze twumvirize cyane cyane nk'uko twari ko turavuga ko abanyapolitiki bamwe bamwe ariko bashikiriza ukuntu babona eh, eh, inzira y'amahoro mu Burundi yo fatwa ah, reka twumvirize Eh, ijambo ryashikirijwe n'umuyobozi mushasha wa senarede charles nditije ah, avuga ukuntu umugambi wo muri uyu mu- runani woba wifashe reka tumwumvirize avuga kuri uyu mugambi umugambi wundi dufite ari uguhindura ubutegetsi buhari uno munsi kugira ngo eh, ubu bwicanyi ubukene ukwangara bigabanuke tubiran- tubirandure n'imizi ngaha mu burundi aha rero nkashimikira cyane kera ko twebwe iryo hindurwa ry'ubutegetsi buhari uno munsi bubi tuzobicisha mu biganiro nta nguvu twebwe turiko turakoresha ibyo rero tukaba twifuza yuko byoshika ibiganiro byoshika gushinga leta mfata kibanza yubahiriza ayo masezerano ya rusha eh, mu gusa- mu gusubiza ubutegetsi eh, bwubakiye kugabagana ubutegetsi turabye ibiri mu masezerano y'arusha
hari abantu bashaka kwibaza ko eh, umuntu wiheje umugambi hariho eh, abanyapolitiki baba bashaka eh, ubutegetsi budaciye mu matora nashaka dutangure kuri mwebwe madame Alice Nzobukunda mutubwire ikintu eh, mwakuye muri iryo jambo yashikirije
ego kuvuga yuko eh, bifuza guhindura ubutegetsi eh, murumva yuko icyo eh, ari ikibazo gikomeye cyane kuko guhindura ubutegetsi burya ntibyoroha cyane nta muntu ashobora kuvuga ngo agomba guhindura ubutegetsi buhari hama akavuga ngo azobicisha mu biganiro ntibikunda kuko ubutegetsi buhari ibyo twari ko turavuga ibiganiro twashaka gusaba byari ibiganiro by'ingene umutekano ugaruka mu gihugu ah, impunzi ziri hanze zigatahuka hanyuma eh, amahoro agasasagara ubukene n'inzara bigahera nicyo kintu gihambaye twari ko turarondera mbwa nimba bariko bavuga ngo barondera ibiganiro byo kugira bahindure ubutegetsi oya aho ndumva yuko bigoye cyane urumva yuko icyo ari ikintu kitoroshe cyane ngira ngo ni nayo mpamvu eh, n'iyo leta yokinana muravyumva none umuntu akubwira ati niziko ndaze ngo tuganire kugira ngo ndagukure ku butegetsi namwe ivyo biganiro vyoshoboka Eh, aho ma- numva umenga umurego si wo eh, madame Pascal Zimwe ho mwakiriye gute ivyo vyashikirijwe bimwe mu vyashikirijwe no mu buyobozi mushasha urunani Sinared
basinumvishije ibyavuzwe mbere mugabo ah, mbandanyije ku byo madama alice mukunda avuze by'uko hashobora kuba turashobora abantu- kugusubiramwo turashobora kugusubiramwo ijambo yashikirije mu kanya gatoya mukaryumviriza madame eh, Pascal Ziminani ntimwaryumvise reka tukus dusubire tu ushikirize iryo jambo Hamwe.
umugambi wundi dufite ari uguhindura ubutegetsi buhari uno munsi kugira ngo eh, ubu bwicanyi ubukene ukwangara bigabanuke tubiran- tubirandure n'imizi ngaha mu burundi aha rero ntashimikira cyane kera ko twebwe iryo hindurwa ry'ubutegetsi buhari uno munsi bubi tuzobicisha mu biganiro nta nguvu twebwe turiko turakoresha ibyo rero tukaba twifuza yuko byoshika ibiganiro byoshika gushinga leta mfata kibanza yubahiriza ayo masezerano ya rusha eh, mu gusu- mu gusubiza ubutegetsi eh, bwubakiye kugabagana ubutegetsi turabye ibiri mu masezerano y'arusha
madame Pascal Zimwe nkuko muvyumvise mu majambo make eh, umugambi nkuko wabushikirije no guhindura ubutegetsi ariko biciye mu nzira z'ibiganiro eka hakaba na leta ifata kibanza Eh, iryo jambo mwa yakiriye gute
Ah, icyo nibaza ni uko ikintu cya leta yifata kibanza kuri ibyo mbona nk'aho umengo ni indoto ni indoto y'abapolitisiye biyumvira yuko bagomba kujya batera akajagari igihe bishakiye hanyuma bagafata ubutegetsi abanyagihugu batabahaye kandi abarundi tudahagurukiye hamwe twese ngo twiyamirize iyo ndoto n'iyo nyifato y'abanyapolitike bamwe bamwe bumva yuko abanyagihugu batigeze babatora mugabo kubera bateye akajagari bakaba bafite n'abantu babashigikiye bari hanze bazokwama basaba yuko baronka leta y'ifata ikibanza bizokwama bigorana ibyo nibaza yuko iyo ni indoto ni indoto mbi kandi ni indoto yo kwiyamiriza
nkuko twabivuze mu biganiro biheze ah, abarundi baragiye mu mishikirano itari mike mu nshuro zitari nke gushikaho ah, baronka leta y'imfatakibanza eka hariho amaleta twari tu- twaratwumva mu myaka heze yitwa bwegu ikintu cohindura imitima y'abarundi kugira ngo bose bumve ko umugambi nyamukuru amahoro arama azova mu matora eka amatora atunganijwe neza ariko atarimo ubusuma ikintu cokorwa kugira ngo abarundi bose haba incabwenge haba abarundi eh, babirimizi kugira ngo bumve ko intwaro irama nk'uko ziba ahandi mu bindi bihugu byaci- byateye imbere kugira ngo habe amahoro arama ikintu cyotuma mu mitima y'abarundi hatsimbatara uyu mutima wo gushira imbere eh, demokarasi nyakuri nike Mosh- ma- madame eh, Alice Nzobukunda
Eh, ikintu cyotuma eh, habaho amahoro arama intwaro zika- zigakora zigakora ku mugaragaro eh, zigashobora igitowe zigashobora gukora neza amatora agategurwa neza ni ukuvuga yuko eh, abantu bajya gutora bagira umwidegemvyo wo gushobora gutora uwo bifuza ni uko abashaka kwitoza bagira umwidegemvyo wo kugenda gusigura imigambi bafitiye abarundi atawe bari ku gakanu ni uko abajejwe gutegura
Nda- nda- ndabona ivyuma ngaha biriko biratugora gatoyi madame alice murasha kubandanya muratwumva reka duhe ijambo ma reka reka duhe ijambo madame pascaline nawe nyene agira ico avuze ku bintu abona ko vyokorwa kugira imitima y'abarundi bose ihinduke bave muri za za ndyane bamamwo z'intara z'amoko indyane bamazemwo imyaka irenga mirongo ine mirongo itanu nako ikintu cyokorwa imitima yohinduka gute madame alisa kugira ngo umurundi aho ari hose yidegemvye ntagire umukubagura eka bashire inzira ya demokarasi imbere icokorwa niki
ibyo nibaza yuko ah, icyokorwa ni uko twabanza tugahindura ingene twiyumvira kuko twiyumviriye yuko uburundi ari ubwa twese peu importe intara tuvamo peu importe ubwoko tuvamo peu importe imigambwe abari mu migambwe peu importe amashyirahamwe abantu barimo tumaze kwishyira mu mutwe yuko uburundi ni ubwacu twese je numvise nti uburundi ni ubwa jewe pasikazi minani pasi uburundi ni ubwa madame alice nzumukunda uburundi ni ubwa madame ah, ah, ba- barica ko marie louise uburundi ni ubwa ma- madame sylvie kinigi uburundi ni ubwa nakanaka uburundi ni ubwanje na jewe mu gihe maze kumenya mu mutwe yuko uburundi ari ubwacu twese nkabona madame alice nzomukunda aje afise agenda ariko araperezanta abanyagihugu na jewe nca nkora kugira ngo ndondere agenda na jewe perezanta abanyagihugu kugira ngo bantore ntibamutore wiwe donc icyo gihe intambara ikiba intambara ideologike ntibica bivuga yuko nca ah, nataka madame alice kubera tudahuje agenda cyane kubera tudahuje umugambwe kuko dero depart imaze kwiyumvira yuko igihugu ni icya twese donc mfite dura yo kwitoza afite dura yo kwitoza n'abandi bafite dura yo kwitoza twese dufite dura yo kwitoza etape ya nibaza yuko ni uguhindura ingene twiyumvira etape de ni uko abategetsi dufise bagomba kwasira sekirite ku murundi wese hakabaho umutekano ku murundi uwo ari we wese pempote icyo yaba azanye nka ajenda ntiyagire umuntu aba amenase kubera ibyiyumviro byiwe kugira ngo kira murundi wese yiyumvire yuko ndi mu mutekano ndi han- mfite umutekano uri gahanti mu gihugu abari hanze nabo baka- bakagira iyo garanti y'uko batashe bazagira umutekano mu gihugu kugira ngo nabo binjire bagende bategure kampanye zabo hama abanyagihugu ba- bige kubamenya je niyumvira yuko ari ibyo bintu bibiri guhindura ingene twiyumvira tukumva ko igihugu ari icya twese hama kwasira sekirite y'umuntu wese pemporte icyo yiyumvira intambara ibe ideologike ntibe iy'amoko ntibe iy'amaregion ah, canke y'imigambwe Eh, madame eh, alice nzamukunda mwariko muravuga ko mu intwaro eka guhindura ubutegetsi ari ikintu kitoroshe ikintu mwibaza coba ah, gituma amajambo nk'ayo atangazwa izindi nguvu zoba zirihe munani senarede kugira ngo babone ko eka ibiganiro umuntu yihweje ukuntu biriko biragenda turabona kumenya ngo ibintu vy'inguvu ntibirimwo ikintu coba ceza agatima umushanahe Charles nditije ko ah, azogondoza ubutegetsi buhari nikihe abarundi batarinze kuja mu kaga
yuko hashobora kuba hari iyindi ajenda umugani w'uwo ariko aravuga ihishije twese twavuze yuko atayindi nzira n'imwe iriho yo guhinga- yo ku- yo ku- yo gutora inyishu z'ibibazo biri mu gihugu atari uguca mu biganiro abavuga rero yuko bazogira uko bashoboye gushikaho bazo bahindura ubutegetsi ni ukuri eh, nivyo nivyo twiyumvira yuko eh, vyatumye bababara bababara cyane ngo hariho abemeye kuja mu biganiro kuko ngira mwarabonye yuko byateye ingorane rwose mbere bigatuma haba birukanwa mu runani senarede ngo niko bagiye kwitaba ibiganiro icyo cyerekana yuko n'ukuri naho babivuga yuko bashaka kubicisha mu biganiro atakuri kurimo na gatoya ariko rero murabona yuko mu nyuma eh, naho baguma ba- ba- bihagarara ko ngo ntibazokwitaba ibiganiro ngo umuhuza mu kapa adahinduwe mu nyuma impera n'imperuka baruhiye kubyitaba mbwa naho babyitabye ngira mwarabonye ko atari ikibanza bahawe kugira ngo bashobore kwicarana n'abandi bashingantahe n'aba- n'abapfasoni bari batumiwe muri ibyo biganiro ariko rero eh, ndibaza yuko gushika ubu bategereza gukura mu mutwe icyo kintu cyo kuvuga ngo bazohindura ubutegetsi ubutegetsi ntibuzohinduka ahubwo nibaze bakore ibishoboka byose tuganire ingene hoboneka umwiza- umwuka mwiza mu gihugu kugira ngo bashobore kujya gukora iyo politike bashobore kuzoshobora gutegura amatora yimirije maze eh, mu minsi iri imbere impunzi ziri mu bihugu byo hanze zitahuke hanyuma amahoro aboneke mu gihugu ubukene buhere mu banyagihugu nayo ingwano umuntu wese ariko arategura ingwano yiyumvira kuko barimwo muri iyo senarede hariyo abamaze gutangaza yuko bazocisha mu ngwano icyo nicyo cyatumye twebwe tuhakana kubandanya uwo mugambi abafise rero umugambi wo gutegura ingwano n'ukuri nagomba ndabakebure babihagarikire ngaho kuko ntibizoshoboka abanyagihugu nta ngwano bagikeneye mu burundi ingwano yadugejeje kure muramaze kubona aho abarundi uko imyaka cumi irenze hama haba intureka mu gihugu hanyuma hakaba hariho abiyumvira yuko bagiye bagatera akajagari bagatera iyo ntureka bishobora kubatuma bafite imbere ibyo bibanza wa mugani wabo bagaheza bakabironka nta bibanza twarabivuze kandi nabo muri leta baravuze yuko ata biganiro bituma hagaburwa ibibanza muri leta bazokwemera murumva rero Ego.
niba- niba- nibahere bateze- ba- ba- ba- bashyire hasi ba- batahure ko bidashoboka baze mu biganiro gusa ushaka ingwano n'ukuri ntazoyishobora azoba ariko aroha abarundi n'ababyeyi nibaraba abana babo bababuze ntibemere kwitabira ingwano kuko ntibishoboka guhindura ubutetsi eh, gu- eka biciye mu matora nico kintu eh, cerekana ko hari demokarasi ariko ubundi buryo bwose n'uburyo businzikaza abanyagihugu tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na innocent innocent mwiriwe neza innocent muratwumva Eh, reka innocent ndabona telefone yiwe itameze neza reka tuje kwa james james mwiriwe neza james muratwumva
egalo ego me- muri hehe james
umumonge mu rumonge murafite ikibazo murafite icyiyumviro duza ijwi gatoya james mukijo batumiye we ego me eh, duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo icyiyumviro
ego bwa mbere je ndaramukije batumiye Eh, hama barakumva ndatangajwe ego ndatangajwe cyane n'imvugo yari isunzwe mu kunda icyo nicyo tubuze mu Bu- mu burundi tubuze abanyepolitike baharanira koko ukuri ejo apfuye ukavuga ibi ubundi akavuga ibi uravye amajambo yari isunzwe mu kunda avuga nayo ariko avuga ubu birerekana yuko ari umupfa ari umu- ari umukenyezi atagira ijambo atagira aho ahagaze kuravye ivyo yavuga ryari n'ivyo avuga ubu ubu harabona yuko igikenewe ari
ndabona telefone ya eh, james eh, igoranye ariko james eh, aha ku iradiyo ntitwemera ko abantu bavuga amajambo yo gutukana kubwirana amajambo mabi urashaka kuba utumvikana n'uwo muri- n'uwo mutumira ariko kirazira kuvuga ko umuntu atagira ijambo reka tugaruke kwa innocent innocent ndabona yagarutse telefone yiwe innocent muriwe neza
biriwe murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'abafasoni babiri tukaba ariko turondera umufasoni wa gatatu nk'uko yari yavyemanze kuza mu kiganiro ariko telefone yiwe ntiriko irarengana man- uwo ni madame eh, marie louise baricako duga ku ijambo mushana inosa muri hehe inosa
biriwe muri he mwiriwe muri he
tukaba mu gisagara ca bujumbura i bujumbura duga ku ijambo kibazo cy'imviro
yego ngarutse kuza mukuru mushasha wa sinode byo yavuze wumva nticokora nta mfata kibanza yohaba ahubwo no kuganira yuko batorere umuti kirya kiba- kirya kibazo hama baze bitegurire amatora ya bibiri na mirongo ibiri kuko urabona ubu nta bafata kibanza yoba igihera kubera imyaka iragiye kandi n'iminsi ikiragiye nibaganire nyine bahutse hama bahunguke hama rero nabo nyine bahiganwe kubera urabona n'iminsi ikiragiye hama nkatera akamo n'izo nkozi zahu- zahunze zihunguke kubera ubu ni mu mahoro hamabitsitikure amatora de muri zone icyo nicyo kibazo nabona niyo hari yo kuvuga ngo ngo hazone mfata kibanza ntibizokunda vyema ahubwo nibahunguke twitegurire amatora
murakoze innocent reka duhe ijambo abafasoni turi kumwe madame pascal ziminani ikimbura cya innocent mu kivuga kwiki
abanyepolitike bari hanze nibatahe leta nayo yiyasire yuko umutekano wabo uzaba yuko bazaba bari poroteje hama bategura amatora wowe abanyagihugu bazotora niba batsinze aho kuvuga ngo bazoja muri leta y'ifata kibanza ibyo nk'uko nabivuze ni indoto kandi ni indoto itanashoboka kandi itari na nziza
umuntu yiweje ibishikirizwa na leta akihweza n'ibishikirizwa n'abatavuga rumwe na leta cyane cyane nka senarede muribaza madame uh, pascal ziminani ko uh, ikiringo muhuza yatanze cyo mu kwezi kwa gatandatu ko inzira y'amahoro izoba imaze kuboneka
jewe ngira ngo no mu kiganiro giheze twari twabivuganye ikintu cy'amezi atandatu ni gikeya ni gikeya kubera abarundi ntibagenda tudwa mu biganiro bakunda guca muri serikire ugasanga uno munsi bavuze iki bagaruka bakavuza iki udire yuko ikiri ku mutima si cyo gisohoka entremediyo barabanza bakajuba karite ya mbere babona yanse bakaju iya kabiri mugabo karite ya gatatu aba ariyo ajenda ya vure iri ku mutima murabona nk'ibi bisohotse mu minsi iheze bya leta y'imfatakibanza ibyo nibaza yuko dere de part muri dialogue nicyo kintu cyari ku mutima w'abarwanya leta bari hanze bashaka leta y'imfatakibanza mugabo bakabicisha mu ma disikuru indiregiti byafashe igihe kugira ngo finama babe diregiti bavuge bati turondere iki urumva rero icyo kiringo cy'amezi atandatu kuri jewe nibaza yuko ari kigufi sirito nk'ubu urabona igihe baheruka yarusha abarwanya ubutegetsi bari hanze ntibicaye muri sitari imwe na guverinoma apahama umuhuza yagombye kujya guhura na bamwe kuri hoteli itandukanye niyo yahuriyemo n'ay'abandi donko koma mu mezi atandatu abo bantu bashobora kuba bamaze kumva yuko bagomba kwicara muri sitari imwe bakarabana mu maso bagatorera inyishu uburundi ibyo nibaza yuko ikiringo kidakwiriye
madame alice mukunda umushana innocent avuze ati abanyapolitike bari hanze bakwiye gutahuka ikintu cyokorwa kugira ngo abanyapolitike bafise ikintu bahunze batahuke mu rundi batekanirwe ikintu cyotuma bashiramo ubwoba reka umutekano wabo ukaba ukingiwe n'ikihe ikintu hari ikintu mubona cyokorwa
egome nagomba ngaruke gatoya ku byo uwitwa james ariko aravuga nagomba muze murabasaba iyo bariko baravuga kuko akenshi basubiramo ibyo wumva biba byavuzwe n'abo banyepolitike nyine twahora turi kumwe kubera yuko baba bafise agashavu iciza ni uko atovuga ngo umuntu ngo yahinduye imvugo yari yavuze yovuga neza akerekana ati kera wari wavuze uku uno munsi wavuze uku none raba biratandukanye nawe kuvuga gusa ngo umuntu ngo avuze ibihushanye n'ibyo yari yaravuze murumva yuko ari ibintu byo kujyaniranya abo rero abarundi mukwiye kubigisha kuza baramenyera kudafatira ku ijambo bumvanye uwundi munyepolitike yavuze ahubwo bagashishoza bakavuga bati iki yari yakivuze none kiratandukanye n'iki avuze uno munsi maze umuntu agasigura icyo ari cyo mu gihe bibonetse yuko gitandukanye by'ukuri ngarutse rero kuri icyo kibazo mwari ko murabaza y'ukwezi kwa gatandatu y'uko ibibazo byuba biheze icyo kiringo kirashoboka abantu bose bashyizemo gushaka kubera y'uko ibibazo nyamukuru bihambaye byatumye haba izi ngorane twarabishyitse ko mu nama iheruka twaravuze neza yuko hari ibibazo bijyanye n'ibwirizwa shingiro bitosubirwamo abarundi bose baticaye ngo babiganire turavuga n'ikibazo kiraba amasezerano y'iyarusha ko yoguma afite ikibanza kinini mu gihugu cy'u Burundi ibyo rero tumaze kubishika ko tukabyumvikana ko ndibaza yuko haba hasigaye ikibazo kiraba umutekano w'abarundi kugira ngo bose bashobore gutahuka bidegenze mu gihugu cyabo bashobore gukora politike atawe bari ku gakanu ndibaza rero ko bose bashyize imitima hamwe bose bagashyiraho ugushaka bagashyiraho umutima wo gukunda abanyagihugu bagoroye mu mahanga bagashyiraho umutima wo kubabara abarundi bishwe n'ubukene mu gihugu byofasha gute kugira ngo ibiganiro tuba turimo binyaruke ndibaza rero yuko icyo kiringo cyoshoboka mugabo byose bivana yuko na twebwe nyine twebwe biraba twebwe tubiganira twobyorosha tukabinyarutsa kugira ngo imiti itogwe hakiri kare kuko ibyo bintu bibiri byemewe yuko ubwirizwa nshingiro bidahinduka ko amasezerano yarusha ariyo agendegwa ko hanyuma bakatwemerera yuko twese turonka umutekano turi mu gihugu nta kindi kiba gisigaye ibindi byose turashobora kubiganira umwanya uwo ari wo wose twese turi mu gihugu nibaza ko atangorane yo biriho tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na gilbert gilbert muriwe neza
muriwe amahoro amahoro muri hehe
bo gendi bujumbura mu burundi bujumbura murafite ikibazo murafite icyumviro
ariko umutumire twumvise ijwi ry'umugore konti twigeze dutuma ariko twakurikiranye ibijyanye ntitwamenye neza ngo ni ntaka
duga ku ijambo
ati umutumire ntitwigeze tumenya ati izina ry'iwe ati ni ntaka ariko twumvise ibyo twamubaza hanyuma rero twagira tumureho tubaza none dufise abatumire babiri dufise madame pascazi minani tukagira na madame alice nzobukunda twari twatumiye kandi na madame marie louise baricako ariko telefone yiwe ntiriko irarengana neza murafise ikibazo murafise icyumviro duga ku ijambo yego hama duherutse kumva yuko mu biganiro biheruka yarusha umudamu ariko nzomukunda nawe yari yabyitavye ariko acagira ko atahuka mu burundi naganda mubaza ati mbe ko kuva ashikiye mu burundi amaze kubona umutekano umeze gute yifashe gute amaze kubona ubuzima bwiwe yuko bukingiwe neza aho bamuhungabanije umutekano cyane hanyuma nkagira ko ndanamushimira no kubiho yakoze ikintu cyiza kandi cy'iteka n'umunyepolitike kandi aciye ubwenge ntiriho tubara mu burundi uko ibintu byaba biri mu minsi iheze ko biri no munsi no munsi hariho avantaje ko turazi nko kuva roveritike z'ukwa kane muri denire keza hariho ibintu bitagenda neza ariko ubunya ariko biragenda neza ni nk'akari kantu hanura abandi banyepolitike bagenzi kugira ngo no mu cyangwa ejo nabo bahunguke kugira ngo dufashanye kubaka igihugu murakoze gilbert reka tumwe ijambo madame alice zumukunda
ego murakoze nagomba ndamumenyesha yuko kuva nshika i burundi n'ukuri nasanze umutekano ukwiye gushika ubu nta ngorane n'imwe nabonye ibijyanye n'umutekano kandi naragiye na ruguru naragiye mu ntara za ruguru kanabonye abantu ku mabarabara batembera ukuri kwamye reka n'ukuri nta kintu cy'umutekano muke nigeze numva ibyo rero ku bwanjye aho amaso yanjye ageza n'aho ubwenge bwanjye bugeza nabonye umutekano uriho mu gihugu nicyo bituma rero nuhanura n'abandi yuko nabo nyine bukwemera bagataha duhagarare kuri icyo kintu cy'umutekano batwemerere ko baduha umutekano ukwiye uwo wese yumva ko mu mutima yohava agira ati jya umutekano wanjye ntukingiwe asaba abamucungerera muri icyo gihe rero ashobore gutaha dufashanye n'abandi kuko nk'uko yabivuze ibyari kera si ibyo bigihari uno munsi nibaza ko intureka twahora twumva icyo gihe cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu atari izo ntureka ziriho uno munsi murumva rero ko hagiye harahinduka ibintu mu gihe rero hagize ibihinduka ntawe kwemera yuko hagira abantu bagarura kugira ngo berekane ko atamutekano uriho ngo ni uko barinda kujya gutera intambara ni ukuri ibyo bintu ntibyoshoboka ariko rero habaye n'uwundi muntu yumva mu mutima ati byose ndatekanirwa sinifuza gutaha ubu nawe nyine bumureka gushika aho umuco aza kumva mu mutima hatekaniwe ubwabo wifuza gutaha n'ukuri ntihagire abantu bamubuza kuko murabona ingene baca bafata nabi iyo umuntu atashe kuba ari kugira ngo babuze n'uwundi muntu yogira agatima ko gushaka gutaha ariko madame alice madame alice bagataha ababyifuza bose n'ukuri bagataha hanyuma leta igahagarara kugira ngo umutekano wubahirizwe ku bantu bose ntihagire umuntu n'umwe agira icaba yuko yashyitse mu gihugu ciwe madame alice ariko hari amakuru ahora atangazwa mu minsi muri iyi minsi avuga ubwicanyi ugasanga abantu bagandaguwe hirya no hino ugasanga hariho abantu bishwe ku mitungo itandukanye mu ntara zitandukanye ubwo bwicanyi bwo bwo muvuga kwiki
ego mwari mumbagije ku bijyanye n'iminsi namaze mu burundi igihe nshikiye i burundi ko hari umutekano muke nasanzeho ntawo nasanzeho eh, abantu bapfa nibyo birashoboka yuko hari abantu baba barishwe hirya no hino birababaje rwose ko hagira abantu bicwa icyo ni ikintu kibabaje ko leta irinda guhagurukira kugira ngo ibintu nka mwene n'ibyo bihanwe ibyo rero nicyo kintu je nosaba ni uko hariho umuntu yishwe cyangwa yafashwe bagerageza bakagira uburyo bwose bushoboka kugira ngo abakoze ibyo barabafatwe bahanwe hanyuma bakingire n'abandi ntihagire umuntu n'umwe ibintu nk'ibyo bisubira gushikira icyo ni cyo jyewe nuhanura ego me- madame pascal minani ah, murafite icyo muvuga ku byerekeye ibintu ibibazo byabajijwe na gilbert avuga cyane cyane ukuntu umutekano wifashe n'ukuntu abanyapolitike bawutahuka mu burundi
je nibaza yuko ikintu cy'umutekano n'abantu baba bariko baricwa ukumva ngo hirya no hino hari umuntu ya- yabaye dispari hirya no hino hari ah, ikiziga cyatowe Ah, nibaza yuko ivyo byose biri muri ya ah, kuba mentalite yacu itarahinduka kuko namba hari abantu umwe canke babiri baba dispari abandi bakicwa ni uko mu mutwe tutariyumvira yuko umuntu tudahuje iciyumviro ntiduca tuba aba- abanzi afite nicyo ibihugu by'aba- by'abateye imbere si ibihugu by'abazungu baturusha umuzungu muyicarana ntimuhuze ibyiyumviro mugabo mukaguma muri abagenzi kuko mwumva yuko ni ride- ni ride ideologike itagomba kwinjira muri abi fizike ngo bijye kwica cyangwa ngo ujye uhora umuntu icyo yiyumvira kubera yiyumvira ikintu kiyumvi gitandukanye n'icyo wowe wiyumviriye donc nka kuriya natanguye mbivuga niduhindure ingene twiyumvira tubone uburundi nk'igihugu cyacu twese tubone abarundi nka famiye nini muri famiye nubwo mwamuvukana ntibivuga yuko mwese muba mwiyumvira cyo kimwe cyangwa mwese mufata amadesiziyo amwe urumva rero ni aha leta nk'umubyeyi wa twese abarundi bari hanze abarundi bari mu burundi leta ni umubyeyi wa twese ni aha leta rero gufatira ibihano abantu baba bariko baragira ubwo bwicanyi hirya no hino nubwo yaba ari umuntu umwe canke babiri bapfuye n'umurundi kandi Ego- umurundi wese akeneye kubaho gushika ashaje canke gushika imana yonyene ivuze iti ndaguhamagaye mugabo ntihabe hari uwundi murundi yamwishe Muravu- murashikirije nibaza yuko ikibazo leta gihambaye cyane yitaba- rwose madame eh, pascal minani ikibazo cy'ukuntu abarundi bakwiye guhindura oh, kwiyumvira kuko ntivyumvikana ko igihugu kimara imyaka mirongo itanu kija mu ngwano ifatiye ku bwoko in- eh, ingwano ifatiye ku ntara eka indiane zitagira uko zivugwa ni ukuvuga ko rero hageze ko abarundi bahindura ivyiyumviro turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika leon leon mwiriwe neza
wiriwe ku ijwi ry'amerika mwiriwe neza muri hehe leon
turi nitwa leo karugondi makamba mu kayogoro makamba kayogoro murafite ikibazo murafite icyumviro
Eh, ni ikibazo twashaka tubaze na cyane cyane uwo mutumire mubanze banje kumuramutsa harise nzomukunda nimba ntihenze umenga ni n'umukuru w'umugambwe adera urunani rw'imvuga kuri yego
Eh, ikibazo canje nashaka ndamubaze gitoyi n'ukuri arantangaje mu majambo ariko aravuga kandi ahubwo bitumye ntangarana cyane mbe ko tuzi ko injyane zaturutse ku ibi bintu ubu- ubu- i- umutekano muke cyangwa ubushomeri turiko bwa- byavuye ku kiringo cya gatatu twaba tuzi yuko ari mu banyapolitike nawe nyine ashobora kuba yo- yarabwira abanywanyi biwe babyiyamirize hanyuma abatahunze abandi bagafatwa hanyuma nawe nyine bikavamwo agahunga n'umunsi akaba agarutse akaba ariko avuga ati umutekano ni wose mugabo akaba ataciye mu makambi y'impunzi kugira ngo ahimirize ba banywanyi biwe batahuke ibyo bintu nka twebwe abantu tukiri bato cyangwa turi ngaha mu burundi abanyagihugu basanzwe twobise- twobisigura gute ikindi nagomba ngaruke ko ni ikintu baguma bavuga byerekeye intambara cyangwa ibindi byo niyumvira yuko nta murundi yifuza intambara mugabo nta murundi yifuza kuba mu bushomeri cyangwa mu gakinyizo nk'aka je na- niyumvira yuko ivy'intambara bobireka u- kuko niyabaye ntibari bazi ukuntu yatanguye kandi ntibazi nu- babonye ihera muga ntibari ba- icyatumye iba nta- nti- ntibari bakibona neza yuko izokunda
murakoze eh, murakoze leon reka duhe n'ijambo edmond hanyuma madame eh, alice nzamukunda arabishura mu kanya gatoya edmond mwiriwe neza
mwiriwe mw'ishamakuru mwiriwe muri hehe edmond
wenda ahantu bita imuyinga uri muri mu burundi i muyinga murafite ikibazo murafite icyumviro
rero rero nashaka mbere imeze abapfasoni feri amagambo atigisa ni amagambo y'abantu yego b'abapapuro miteri apeho umuntu kure abo rero bashaka inka bafata ikibanza unabarade n'abantu bakavuga ibyo bashoboye abantu bashaka gufata akagari ariko gituma umuntu ufuza gufata amatara y'umuntu akamera nk'ukuri kandi binacyaho ntabwo yifuza intambara kubera ko intambara uravuga ati ndayizemera ariko nzi ikintu yisohokana bituma rero mvuga ati nubwo baza guhita nk'intambara ariko rwego rw'igihugu rihize bazobona murakoze murakoze edmond reka duhe ijambo madame alice nzamukunda atangure yishure ikibazo cabajijwe na leon hanyuma uca ubandanya madame alice kuri nico cyiyumviro gishikirijwe na edmond mu kanya gatoya cyane ku ijambo yego murakoze nagomba nishyure lewo ati ni kuko ntaciye mu makambi ngo mbwire abandi bantu ngo bashobore gutahuka nk'uko nanjye ntahutse ahubwo nicyo nyine nibaza yuko gikenewe cyane kuko nibaza yuko akamu ndiko ndatera n'ubu ndiko ndavuga nti abarundi n'ukuri nibagaragaze basubire mu ngo zabo basubire mu gihugu leta igira umutekano ukwiye kugira ngo abarundi bashobore gutahuka bose baze twubaka uburundi bwacu icyo ni ukumenyesha ni uko sinari nkahubutse burundu nk'uko nabisikirije radiyo umunsi nshika bari basabye yuko bagize bati ibyo muri ko murumva nibyo mwumvira ku maradiyo ni muze mwebwe nyine mwirabire maze mufate ingingo mwabonye nibyo rero twagiye kuraba bitari dutahutse burundu ariko ubu twasubiye inyuma kugira ngo twitegure twitegure kugira ngo dutahe burundu kandi muri icyo gikorwa nta muntu n'umwe tuzi tuvugana tutariko turabwira yuko n'ukuri bogiye ko bashoboye bose bagatahuka mu burundi nicyo gituma rero agomba ndamubwire ntave yiyumvira yuko nashize jewe navuze ntindagiye jewe jenyine ngo abandi banywanyi b'iwacu baba barahunze ngo ntituriko turabababara ngo ntitwabibasabye uretse n'abanywanyi ba deri mvuga kuri bo nyine twarahuye twaragize inama kandi nabo nyine twarababariye kugira ngo bahimirize n'abandi bashobore gutahuka n'abandi barundi bose rero twabasaba yuko butahuka kugira ngo ingorane z'igihugu tuzitorere umuti turi hamwe umuntu wese arondera ingano ni ukuri nta kibanza afise mu burundi tumubuze tumuteshe ate kugira ngo ntazoshobore kudutorera mu kaga kuko ubu bukene tuzokwama turimwo ubwo bushomeri ariko aravuga nta kuntu na kumwe buzohera abarundi bari mu mahanga abarundi bariko barahangayika bari mu makambi y'impunzi bariko ibihano vyafatiwe igihugu tudashobora kuronka imbuto zo kurima tudashobora kuronka ifumbire ryo kugira ngo dutere ibiterwa bimere nta mahoro tuzopfa turonse mu gihugu mu gihe hoba hariyo abantu bakirota gukora intambara nicyo gituma rero igihambaye nuko twese amaboko y'abarundi bose aja hamwe agahurira mu gihugu cacu tugakora tumaze gukora ibikorwa n'ubwo bushomeri buzoheza buhave egome madame pasikazi minani ku vyiyumviro vya leona edmond mu kanya gatoya cane
aje kuri ibyo byumviro nakongera akantu gatoya kuco madame alice nzomukunda avuze nibaza yuko nshigikiye ako kamu ateye abarundi ko kugira ngo abari hanze baba babona ibirengana mu mamediya bikabatera ubwoba ko nabo bafata intambwe nk'iyo we yafashe nabo bakajya mu burundi kugira ngo bibonere ibyo nawe yabonye kugira ngo ntibagire ngo ahari hariho abantu bashobora kuba bari ko baramutamika ibyo ariko aravuga urumva akamo kiwe ndagashigikiye abari hanze bandi nabo bashobora gukora nk'uko nawe yakoze nta n'ikindi kintu cyavuzwe cy'intambara itari solisiyo nacyo ndagishigikiye intambara abarundi bararushe abarundi barahangayitse imyaka myinshi nta muntu akeneye intambara kandi intambara ntiteze imbere isubiza inyuma tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na kazungu mwiriwe neza
mahoro neza mahoro muri he kazungu
mu burundi
amaca he
mu burundi mu gisagara cya bujumbura mu gisagara cya bujumbura murafite ikibazo murafite icyumviro
yego duga ku ijambo egome egome nagira mbanze kuramutsa abo abo bapasoni abarundi kazi barakumva
yego reka mpere ikibazo cya mbere ndagitumbereze kuri alice nzomukunda egome ntihenze alice nzomukunda ndamuzi bukebuke atari cyane na cyane cyane akiri icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu yego
hanyuma hariho ku maradiyo sosiyo hariho videwo yiwe yavugiye ku munsi mukuru w'abakenyezi niwo ku mwaka uwo ari wo mugabo yari mu gihugu cy'ububirigi iyo videwo iravuga ibintu bitari bike ubwiwe ngira ngo aca yibuka ara- nibaza ko amaze kuyibona ibyo yavuze biratandukanye n'ibyo ariko aravuga uno munsi Mm, ngira ngo abavuga ati kubera na- na- na- nabivugiye hariya sinarinzi biriko biraba mu burundi reka nca ngirwa ko ndamugira nti igituma bitandukanye aravuze neza yuko amahoro n'umutekano biriho mu burundi ubu uwo mu- uwo mubaza ati mbega ibwirizwa nshingiro ryari ryararenzwe ryarenzwe kugira ngo imanda iba ifatiye ku kirengo uh, ku- uh, ku kurenga ibwirizwa shingiro aremera yuko ibyo yari yarahunze ko yahunga umutekano uwo munsi akaba yagarutse akaba ariko avuga imvugo imwe n'aba- n'abari ku butegetsi jewe ku makenga y'iwanje mfise ubwo ntibamuhereye kugira ngo agaruke avuge neza igihugu ha- a- avuge neza ubutegetsi hanyuma bagire ibyo bamuhaye ari biti canke i- i- ibindi nca ngirwa ko naho nyene nkamubaza nti mbega kubwiriza nshingiro wagiye u- u- uri mubiya yamirije bavuga yuko ibwiriza nshingiro ryarenzwe mbega ubutegetsi buhari uno munsi kuriko uravuga ngo ntibabuhi ngo ngo ngo abiyumvira yuko uh, hoba leta mfatakibanza kugira ngo bategure ubutegetsi bwemewe eh, na bose buta- butarenga ibwirizwa shingiro U- uremera ko ubu butegetsi wewe wewe ku bw'iwawe uremera uwo munsi kuri mu burundi urabwemera canke canke uracahagaze aho wari uhagaze ubwa mbere urakoze kazungu Hanyuma, urakoze nahise kazungu gatoyi, eh, nyarutsa mm, cyane rwose ngarutse ku bwirizwa shingiro mm, na- na- nariko ngomba kumubaza nti mbega tu- turavye imyiyerekano yabaye ejo aho bashize ugwaruka abana batarakwiga imyaka cumi n'umunani ugasanga aribo bari imbere mbega u- mwebwe mureme- uremera yuko ajya amajambo bavugiyemwo harimo harimo no guhindura ibyirizwa shingiro ko babi u- uyu- uwaserukiye urwaruka nago nyene rutamutumye rwose kuko jewe mu rwaruka n- n- n- ndimwo mbega abijya yavuze ntiyabitumwe n'ubutegetsi ubwo Eh, Ka- guhindura Kazungu, reka- ibyirizwa shingiro reka- byo wowe uravyemera Ego, ego, reka tu- tubahe ijambo bagire icyo bagusubiza mugabo imbere yaho reka tubabwire ko ivyerekeye ibwirizwa shingiro sinzi ko wewe waranonose amategeko ariko murazi ko hariho sentare ikurikirana ibwirizwa shingiro mu Burundi yashize eka ya- yashize ahantu ibona ko ukuri kuri hanyuma mukaba muzi ko hariho n'ama sentare yo mu ntara nawe nyene yagize icyo abivuga ko ha- mukaba muzi kandi ko hariho n'aba hinga banonoseye ibwirizwa shingiro bavuga ibitandukanye ku vyerekeye ico kiringo aho rero ico ni kibazo gihambaye cyane gose hanyuma ikindi gihambaye nu- mwavuze nuko uh, guhindura ivyiyumviro si bibi mushira ntahe kazungu guhindura ivyiyumviro cyane cyane uri kurondera amahoro si ibintu bibi na gatoyi kuguma mu vyiyumviro bimwe bidahinduka nico kintu coba ari kibi ariko kuvyerekeye amajambo yashikirijwe igihe c'imishikirano reka reka dumuhe o- akanya madame Alice sinzi ko abikurikiranye ntari mu Burundi nk'uko mubivuga muri iki gihe reka agire ico bivuze ko mu kanya gatoya cyane rwose ibindi bibazo nibaza ko ivyo bitomoye inyishu yavyo isa n'itomoye madame Alice ndamukunda egome jewe nashimye eh, ibibazo uyu mu- uyu kazungu ashikirije kandi biratomoye rwose ko ndashobora kuba hari inyishu itomoye mu bihumbi bibiri na gatanu iyo videwo bavuga twari ko dusaba umukuru w'igihugu kutitoza kugira ngo eh, ntihagire ingorane ziba mu gihugu twasaba yuko atokwitoza kuko twavuga yuko ari inshuro igira gatatu nico kintu twari ko turashikiriza gushika uno munsi rero sinumva eh, ico ariko aravuga noba navuze kindi kidasa n'ico aho niho numva ko abantu burya bafatira hejuru kuko bumvise yuko umunyepolitike runaka yavuze gutya nabo bagaca bavuga ngo ahejeje kuvuga ibihushanye nta gihushanye cy'ibyo bintu ndigera mvuga hanyuma ico yovuga ico noshobora kumubwira ni uko eh, uko ibintu byari bimeze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu biratandukanye rwose n'ingene bimeze uno munsi uretse n'uko ku rubuga mu gihugu cy'u burundi no mu byandiko no muri izo wasape barungika no mu mavidewo barungika murabona neza yuko ibintu bitandukanye rwose uko ibintu byahora bivugwa uko ibintu byahora bishyikirizwa bitandukanye n'ibyo tubona uno munsi ni ukuvuga ko hari ikintu cyahindutse ufatiye kuri icyo gihe n'uno munsi ni ukuvuga rero ko intureka yari ihari itandukanye uno munsi atari igihari hanyuma ikindi nacyo namubwira iyo avuze ati iyo ugiye gusubira mu burundi ngo hashobora kuba umuntu arinda guhererwa kugira ngo ajye mu burundi izo mvugo ni ukuri abarundi bazireke ni ukugira ngo babuze abarundi gutaha hariyo abantu bafite inyungu y'uko abarundi baguma mu buhungiro abo bantu bavuga ngo umuntu kugira atahe barinda kumuherera mbe bompera kubera iki kugira ngo iwacu ubwo wowe kugira utahe iwanyu barinda kuguhera icyo ngicyo ni cyo umurundi akwiye kwiyumvira mbega mu burundi hasanze hariyo abantu bari muri bari muri opozisiyo batavuga rumwe na leta baba mu burundi kuva n'iyo ntureka ibaho batigeze bava mu burundi kugera uno munsi boba nabo barinda kubahera kugira ngo ntibahunge icyo kibazo abarundi bakwiye kuza baraciyumvira ko cyane hariho n'abandi bafite inyungu y'uko abarundi baguma bari mu mahanga bari mu buhungiro kugira ngo byerekane ko mu burundi bisha hanyuma rero bagaca bababazwa n'umuntu atahutse iyo rero ugize umugambi wo gutahuka bagacagira bati nguwo baramuherereye ntihagire rero umuntu n'umwe bagumya abarundi bifuza kuri nibatahe ntihagire umuntu n'umwe bagumya kuko bariko barabahenda nimwe muriko murahangayikira ngaho mu mahanga murara mu mvura murara mu bukene mushobora kuba mwasize agatongo kanyu mushobora kwirimira mukagata mukomoka kubera yuko hariho nakavuga ati nimwataha hari ibiriko biracika bivuze ko abarundi rero bakwiye kuraba neza ikindi naco bavuga bati avuga ati ibwirizwa shingiro nibyo twari duhagaze ko gushika uno munsi nibyo duhagaze ko sinzi ko yabyumvirije uwo muntu ugira ngo yumvirize ibyo navuze navuze ati mu biganiro turi ko turagira twebwe dusaba yuko ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'iyarusha bitokogwa ko abarundi bose badatahutse kugira ngo tubirabire hamwe tubyigire hamwe ari igihinduka gihinduke twabyumvikanye urumva rero ntihagire ikindi andengera ko andengera karimbi hanyuma ikindi ngo mubaza mbega none mu gihe iyo leta ibandanije ariyo ihari gushika uno munsi ashaka yuko umuti duhera mu buhungiro kuri we umuti ni uko twoza mu ntambara ekada nibaza rero yuko kwibaza icyo kibazo mbere yo kubabara ngo umuntu yatahutse ego me madame pascal ziminani mwashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko abarundi bakwiye guhindura ibyiyumviro kugira ngo bavavanure cyane cyane n'umutima wo kwihorana umutima wo kugiranira nabi eka ingeso zibonekeje kuva uburundi buronse ntahe yo kwikukira haraheze imyaka irenga mirongo itanu madame pascal ikintu mubona gikwiye gukorwa kugira ngo ibyo bishike niki
ikintu kigomba gukorwa ni uko niba ko hari solisiyo majike umuntu ashobora gutanga mugabo nibaza ko ari akazi kakira muntu wese abari muri sosiyete sivile abari muri politike abanyeshuri abakozi abakuru abatoya abakenyezi abagabo urwaruka ni akazi individuweni ni devoir morale yakira muntu wese aho ari hose akabifata akabifata comme un devoir personnel devoir morale umuntu wese agomba kwiha kuko sinibaza yuko ari ikintu umuntu ashobora gushyira mu byiyumviro by'uwundi mugabo ni ikintu kira muntu wese ahari aho ahagaze agomba gushyira mu mutwe hano ikindi kintu abantu babandanyije babaza arise nzo mukunda ngo yahinduye yataje ze nibaza yuko ahubwo bari ko baramushigikira ku byo yakoze kuko yabaye intwari yatashe kandi amatwi asumira na ambasaderi ndayisenga felix yamye mu birike nawe ari mu nzira arimo arataha birashobora gushika yuko ashobora gushika mu burundu uno munsi ku mugoroba ntibantunganya yarataje urumva ntabwo ari madamu alice nzomukunda yatashe wenyine na ntibantunganya yaratashe na ambasaderi ndayisenga felix nk'uko mbivuze nawe ari mu nzira ariko arataha n'abandi bazotaha urumva nshoboye vurema kunganira madamu alice n'abandi bari hanze nimutahe mwubake igihugu politiki y'igihugu ntikorerwa hanze ikorerwa mu gihugu indani murakoze madame pascal ziminani reka duhe ijambo claude claude mwiriwe neza
mwiriwe neza muri he claude
ndi mu rumonge mu rumonge murafite ikibazo murafite icyiyumviro duga ku ijambo
rega icyiyumviro twari dufise twagomba kubaza abapfasoni mwakoze no kubatumira kandi mwagize neza arisi nzomukunda vurema ariko arishyura neza ariko hari ikibazo nawe nagomba kumubaza ko nzi mu banyepolitike babwiye urwaruka ati nimuve hasi mwiyamirize ikiringo cy'umukuru w'igihugu cya gatatu ntikemewe n'amategeko abivuga abicirije ku maradiyo menshi kandi yari kumwe n'abandi banyepolitike benshi cyane rwose none urwaruka rwinshi baragiye amabarabara benshi barapfuye abandi barangajwe ariko urumva bavuga yuko ubundi umutekano ari wose ariko ababyeyi bahaburiye ubu nta mubyeyi n'umwe ubunye bari kubararira mu mitima abandi barangajwe aho guca no mu mpunzi abwira ati ndagiye ndagiye mu burundi ndumvise ko umutekano wagarutse ariko aho kubanza kubaza ati none kubabwira ati nimuze tugende kujya nababwiye yuko ibwirizwa ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu kitemewe ubu twarabonye sinzi ko bagiye baravyiga bagasanga kiremewe warise nzomukunda nyene hanyuma akabica abwira abanyagihugu ati nimuzere dutahe twari twarihenze hama agasabira n'ikigongwe yabwiye ati nimuje mu mabarabara muturire ibintu mugire gute hama akabwira leta ati ba bantu nabwira ati nibaje mu mabarabara ni ukuri turabasabira ikigongwe reka bagaruke ngahaye ikibazo cyane cyari cyo murakoze murakoze claude mu kanya arakwishura araguha inyishu kuri ibyo bibazo mumajije ariko reka duhe ijambo laurent laurent mwiriwe neza
Ndize mwiriwe.
mwiriwe neza muri he laurent
Oh, ndi mu Kirundo.
mu kirundo murafite ikibazo murafite icyumviro
Ego jewe ni ni nko guterera.
Mhm.
Hanyuma twe tugerageje kuraba ukuntu ibibazo bya politike bisa n'ibiko biragenda mu Burundi usanga ari ibintu bigoye cyane gupfa gutorera imiti myinshi mu mu mwanya mutoya.
Mhm.
ariko nkavuga nti biravye nk'ubu mu buhungiro harimo abana batonyi batazi na politiki icyo ari cyo bagiye bajyanye n'ababyeyi abo babyeyi babo rero bobo bumbura ushobora gusanga bafite gahunda kandi usanga bari bazi icyo bacyabajyanye Ni nayo mpamvu rero mvuga ati kugira ngo urazi ko uburundi butegekwa kuzoba kubakwa n'abwa- n'ababwo na cyane cyane abana bakiri bato ndabona ko umenga leta bogera ahantu leta ikumvikana n'abantu bari hanze abantu bagiye bakuze bazi bumbure ikibazo cyabaye icyo ari cyo bakumvikana ku buryo bw'uko abana bakiri bato basubira mu gihugu cy'amavukiro na cyane cyane bakagerageza gutegura akadoza kabo n'ak'igihugu mu myaka iri imbere hanyuma ku bijyanye n'abo banyepolitike nabo bariko bara- barataha jewe ku bwanjye ndabishima ahubwo n'abandi baba babona bishoboka amayira yuguruye baheze bagataha hanyuma mu nsanzwe uno munsi umuntu adatwaye ashobora gutwara ejo nimba ari eh, politike bakina bakayikinira mu gihugu na cyane cyane ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri naho hazoba amatora bakitegurira hamwe n'abandi biba byiza cyane gusumba uko bavugira hanze y'igihugu kuko niyo bavugira hanze y'igihugu twe turi no mu burundi nk'abagiye turiko turahunga urumva ko ari hatari murakoze laurent reka duhe ijambo madame alice nzamukunda agire icyo avuze ko byashyikirijwe na claude mu kanya gatoya madame alice nzamukunda
yego murakoze eh, nagomba ndamubwire yuko n'ukuri eh, ku- kuvuga ngo dutahuke tubwire n'abandi batahuke ni ukuri nicyo cyifuzo na jewe n'ubu mvuga nawe kuvuga ati tujye mu makambi y'impunzi ni ukuri binshobokeye ntacumbuza ariko mugume mwibuka yuko muri ayo maradiyo no muri ayo mantubyenya ama watsapu abantu bandika abenshi murabona yuko bababazwa n'iyo umuntu agiye kubwira abantu ngo batahuke murumva rero yuko hari ababifata nabi gusaba abantu ko batahuka mu burundi abo rero barafise ico babi- babi- babi- babyungukamo ariko kuvuga yuko hari abantu nahamagariye kuja mu ibarabara nagombe ndamubwire claude yuko yantengeye akarindi jewe eh, igihe hategurwa iyo myiyerekano yo kuja mu ibarabara jewe sinari mu burundi nibaza yuko ibihenze atanyumvise ndiko ndabwira abantu ngo nimuhaguruke muje mu mabarabara ico gihe rero mugabo icyo nokumenyesha ni uko ikintu cyose cy'intureka ntigera ndagishyigikira mugabo imyiyerekano iciye mu mutekano yasaba yuko umukuru w'igihugu atokwitoza nibyo barayishyigikiye nk'abandi bose ndatanga icyiyumviro canje mugabo uno munsi tugeze mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi ejo bundi amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri none tudatashe uno munsi ayo matora tuzoyategura ryari ni mwene abo rero bashaka yuko ahubwo bobanza kuronka ibyicaro byo kugira ngo baronke icyo ba i- ikibatunga kugira ngo bavuge bati nimubanze mwanke mugume mwanka ntimutahe mugume muri mu ntureka igihugu kiboneke ko atamahoro gifise gushika twebwe batugaburire baduhereze ibibanza icyo rero cyo kugira ngo jenzo utahare uko bampaye ikibanza si cyo jewe mpagaze ko nicyo gituma jewe mvuga ni uko ibintu biko biragenda uko byari bimeze siko bimeze uno munsi nicyo gituma rero nafashe umwanzuro wo gutaha kandi nkavuga nti eh, ibyabaye byararenganye dufate uwundi murego tujye twubaka igihugu mu nkami z'impunzi ntibyashobokera naho nyine nzoshikayo bwa mu gihe ntashitseyo n'iri radiyo rirashikayo ijwi rya amerika rirashikayo ndabateye akamo n'ukuri nibatahuke abashize abantu ku mabarabara mu mabarabara ni ukuri nibaza yuko eh, bo nyine nibo bashobora kubyishura nibo bonyine bobyishura bakavuga bati twarihenze cyangwa nitwihenze mugabo jewe ntawe nashyize mu ibarabara rero urumva Eh, ariko uwobwira ati byo nashaka gutaha mugabo ndatinyira ku mutekano wanjye akumva hari icyo jewe namufasha ku- nga- ngaterera kugira ngo atahuke neza arazompamagara no kurambwira ngo bimufashamo ibyo nshobora hongeza ngo bimufashamo kugira ngo nawe nyine yumve yuko atekaniwe atahe mu gihugu uciwe ndabona akanya kariko katujana imbere y'uko mpa ijambo madame pascazi minani kugira ngo agire icyo avuze cyane cyane ko byashyikirijwe eh, na laurent iciyumviro ibi- intererano yatanzwe na laurent ndagomba duha ijambo nzoyisaba nzoyisaba muriwe neza
amahoro neza amahoro muri hehe nzoyisaba
ndi gucumbura mu burundi yego muri centre bwira murafite ikibazo murafite iciyumviro
n'icyumvira yego
icya mbere ndashimiye cyane abifuza mukunda Mhm.
abandi bari kubiyumvira gutahuka mu gihugu cyacu yego
aba n'ukuri n'uvuga nti ndakuye ubwatsi cyane aba abakiri inyuma biyumvira ko hari ibyo bazaba bakora ngo barateye igihugu kandi ngo baragitambuye ni ukuri twebwe abanyagihugu turi maso tuzobiyamiriza gushika ku- no ku nyoni y'iki ahubwo nibaze twubake igihugu cyacu gitera imbere gi- kigira intumbero atana kuguma bashaka kugitambura igihugu cyacu kiratekanye nk'uko yataye bivuga ariko nzomukunda ni ukuri yizigirwe yiboneye notera kamburo n'abandi bari bari iyo muzabubirigi na emu mu rwanda bene wacu bagorewe mu rwanda mu makambi ko botahuka bagatahuka igihugu n'amahoro hama kandi ntabwo bamaze ikibazo ewe nyakubahwa ariko nzomukunda Eh, igiki eh, abona ko cokorwa cyane byihuta kugira ngo bene wacu ariko bagorerwa mu rwanda na hehe mu tuzu tw'imitego igiki abona ko cokorwa cyane rwose kugira ngo bashobore kuba botahuka kuko turabakeneye kuba yego me eh, murakoze akanya mbona katujanye nzoyisaba reka duhe ijambo bwa mbere na mbere madame pascazi eh, minani agira icyo avuze ku byashyikirijwe iciyumviro intererano ya laurent eka niyo ntererano imushikanahe nzoyisaba hanyuma tu- ara- turasozera duhe ijambo madame eh, alice yishure cyane cyane ico kibazo kibajijwe na Nzo- Ndayis- eh, na nzoyisaba duga ku ijambo madame eh, pascazi minani
nibaza yuko ah, ama intervention menshi ariko arinjira nayavuga yuko madamu alice yaba yarahindutse kandi ku- yaba yarahinduye imvugo kandi kuri icyo kintu mwacishuye kandi nawe ubwiwe yacishuye nyuma biyumvira yuko yahinduye yabishuye kandi namwe mwavuze yuko muri politike umuntu adahinduye ahubwo nibyo bibi guhindura ni byiza kandi nanjye ndabishyigikiye ni nayo mpamvu mbona yuko n'abandi batarahindura imvugo baba barahunze bashobora guhindura ingene biyumvira nk'uko madamu alice yabivuze yuko uko ibintu byari bimeze muri demikenze siko bikimeze nabo bakaza mu burundi bakabyibonera mbere y'uko ikiganiro gihera ahubwo jena agomba mvuga akantu nabonye mu biganiro biheze abanyagihugu b'abakenyezi barakumiriwe kandi abakenyezi nk'uko nama nabyibukije ni senkande purusa y'abarundi urumva rero mbere y'uko ikiganiro gihera jenatera kamo leta y'uburundi n'umuhuza n'abandi bose bajya mu biganiro kugira ngo bazibuke baje bahamagara abakenyezi kugira ngo nabo bazane kontribisiyo yabo mu biganiro bishinzwe kubaka igihugu murakoze eh, madame pascazi minani reka duhe ijambo rya nyuma madame eh, alice nzo eh, Nzo- nzomukunda atubwire cyane cyane agira icyo avuze ku byashyikirijwe na eh, nzoyisaba ikibazo cyabajijwe na nzoyisaba mu kanya gatoya yego murakoze Eh, avuze ati hoko guki kugira ngo abantu ba- bari mu mahanga bashobore gutahuka ikintu cya mbere nubamenyesha ni uko icyokorwa kinini ni uko abari mu makambi y'impunzi abantu bari mu mpunzi bokwima amatwi abagomba kubaboherayo kuko hari abifuza yuko baguma bari muri ubwo bukene n'ingorane kuko barafite ibyo baba- babyunguramo muri iyo politiki baba bariko bara- bara- barakina bima amatwi rero abariko bagomba kubabwira ngo ni bame mu ma- mu buhungiro uwifuza gutahana ukuri arondera inzira zose atahuke mu gihugu uciwe hanyuma abo bose bagomba kubakwegera mu mu ngwano babiyamirize icese kuko hari abagomba yuko igihugu cyaba kiri mu ntureka kandi bakaba bahagaze mu kwifuza yuko bazokoresha hamwe nabo nyine bari mu makambi y'impunzi ni ukuvuga yuko n'ukuri n'icyo kintu bagihagarare ko biyamirize wowe wese ajye kubakwegera mu ngwano ikigira gatatu ni uko leta nayo yohagarara cyane ku mutekano kugira ngo Madame, ahantu hose hagize intureka alice nzamukunda ndabashimiye bashobore cyane guhagarara.
rwose ku kanya mwatahugira ngo mushikirize ivyiyumviro vyanyu mwitabe akamutwa twabateye turashimiye namwe madame pasikazi minani ku kanya mwatahugira ngo mushobore gutanga intererano yanyu mwi- ku vyiyumviro ku vyerekeye ukuntu amahoro yoboneka mu burundi turashimiye abanywi banyu b'iradiyo ijwi ry'amerika bose baduteye akamo turashimiye enjeniyeri tukaba kandi dushimiye na inosa kibenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese